iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi rya amerika ribandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda kuri uno munsi wa kane itariki cumi n'umunani z'ukwezi kwa cumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri studio gatanu i washington dc muri kumwe na ohoyani itanga ishaka mu burundi dusamiranira ku mirongo migufi ya shortwave metero cumi n'icyenda na metero mirongo ibiri na kabiri canke mu rwanda tugasamiranira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ikaze mwese muri kumwe na oriyani itanga ishaka none bati abantu bajye baza mubarebe ko bafite mituweli mubarebe imyenda bambaye ko basa neza ibyo ntabwo nzi ko tuzabishobora
uyu ni umucuruzi mu karere ka rwamagana mu rwanda anegura ibyemezo byafashwe n'ubuyobozi bwaho bibabuza guha ibicuruzwa abanyagihugu badafise mituweli ndetse n'abafise umwanda iyo nkuru n'izindi turazibafitiye ikaze mwese ibihugu bifasha uburundi n'ishyirahamwe mpuzamakungu onu bisaba leta y'uburundi kugira ibiganiro n'amashyirahamwe mpuzamakungu yigenga akorera mu burundi kugira ayo mashyirahamwe abandanye ibikorwa ibikorwa yakorera mu burundi mu itangazo vyashize ahabona vyemeza ko naho hari amashyirahamwe ameze amaze gushikana ivyasabwe kugira asubire gutangura gukora inyuma yaho igihugu gifata ingingo yo guhagarika ibikorwa vy'amashyirahamwe yigenga menshi ayahagaritse aya ibikorwa vyayo E, ivyo bikaba bigira, bikaba bigira ingaruka mbi ku buzima bw'abanyagihugu bakaba ariko bashikiriza ni inkuru ya mugenzi wacu Raymond Zimana ivyo bihugu vyagize ico bishikiriza ku ngingo y'igihugu c'uburundi yo guhagarika ibikorwa vy'amashirahamwe yigenga mpuzamakungu ntibihurikiye mu bumwe bwa buraya leta zunze ubumwe za amerika igihugu c'ubuyapani igihugu ca kanada igihugu ca suwise hamwe n'ishirahamwe mpuzamakungu oni mu itangazo vyasohoreye hamwe ku wa cumi n'indwi ukwezi kw'icumi bibiri na cumi n'umunani ivyo bihugu bifasha uburundi n'ishirahamwe mpuzamakungu vyemeza ko vyafashe nkama ingingo ya leta y'uburundi ihagarika ibikorwa vy'amashirahamwe mpuzamakungu yigenga kandi bishima ko harayatanguye gukurikiza ivyasabwe kugira asubire gukora naho vyemeza ko menshi muri ayo mashirahamwe arayahagaritse imirimo kubera ibisabwa abo bafasha uburundi bemeza ko ayo mashirahamwe yaburabujwe gukora ari ntangere mu iterambere ry'igihugu n'ubuzima bw'abanyagihugu nk'uko biri muri iryo tangazo abo bafasha uburundi bemeza ko ayo mashirahamwe yafasha bikomeye mu guteza imbere ubuzima abarundi babayemwo nko gufasha mu kurwanya indwara za malariya umugera wa sida no gufasha abagwaye indwara ziva mu gufungura nabi ibindi ayo mashirahamwe yafasha nk'uko vyemezwa nabo bafasha uburundi nibijanye no gutahukana abarundi bahunze igihugu gutanga ifumbire ku barimyi gufasha mu bijanye n'umuyaga nkuba ivyo kwiyungunganya hamwe n'ivyo kunywanisha abarundi cane cane ugwaruka bibutsa leta ko igice kinini c'imfashanyo ziva muri ivyo bihugu n'ishirahamwe mpuzamakungu oni bicishwa muri ayo mashirahamwe yigenga mpuzamakungu kugira zishikire abanyagihugu abo bafasha uburundi bakemeza ko ihagarikwa ry'ibikorwa vy'ayo mashirahamwe rifise ingaruka mbi ku buzima bw'abarundi hamwe no ku butunzi bw'igihugu c'uburundi bagashima ko amwe muri ayo mashirahamwe aze yaratanguye kubaza ibijanye n'amategeko yo muri bibiri na cumi n'indwi agenga amashirahamwe mpuzamakungu yigenga ivyo bikazotuma ashobora gukora yisunze amategeko y'uburundi na mpuzamakungu mu bijanye n'intwaro n'ubutunzi nk'uko bisabwa n'abatanga uburyo muri ayo mashirahamwe abo bafasha uburundi basaba ibiganiro n'imibonano hagati y'impande zose kugira haboneke umuco mu vyo gukurikiza amategeko ku bijanye n'amashirahamwe mpuzamakungu akorera mu burundi mbere bakemeza ko bofasha muri ivyo biganiro kugira ibikorwa vyo gufasha abanyagihugu kugira bashikira iterambere rirama bibandanye ingingo yo guhagarika ibikorwa vy'amashirahamwe mpuzamakungu yigenga yafashwe n'inama nkuru y'umutekano kuwa mirongo ibiri na gatandatu ukwezi kw'icenda bibiri na cumi n'umunani umushikiranganji w'intwaro yo mu gihugu hagati inyigisho zo gukunda igihugu hamwe n'iterambere ry'abanyagihugu mu nama yamuhuje n'abarongoye ayo mashirahamwe akaba yasavye ko ayo mashirahamwe yiyandikisha gushasha yibangikanije ibintu bine harimo kwisunga itegeko ribagenga kwiyemeza gucisha amafaranga yabo mu banki nkuru y'igihugu no gukuraho ubusumbasumbane mu myaka itatu bufatiye ku bwoko nk'uko biri mu ibwirizwa shingiro ni ukuvuga gukoresha abahutu bangana n'ibice mirongo itandatu ku ijana abatutsi nabo bakangana n'ibice mirongo ine ku ijana i bujumbura remonzi imana ijwi rya amerika
ijwi rya amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi rya amerika
radiyo ijwi rya amerika hari umugwi w'abanyagihugu mu burundi bo ku mutumba wa Gwibi- gwibakira muri komine busoni barimira hafi y'umupaka n'u rwanda bavuga ko bahagaritswe kurima ku metero mirongo itanu uva ku mupaka bavuga ko ayo matongo babamwo bayahawe na leta bahungutse muri mirongo icenda na kabiri bagasaba gusubizwa ico gice bahagaritswe kurimiramo buramatari w'iyo ntara ya kirundo arabahumuriza ko batazohakurwa ni inkuru ya mugenzi wacu jean bosco ndarurinze
abo banyagihugu bavuga ko bahagaritswe gukorera mu metero mirongo itanu z'amatongo yabo barimira mu matongo ashika ku rubibe burundi buhana n'u rwanda biboneka ko baba mu kigwati kitari ca vuba babanza kutubwira uko bashitse aho hantu ari naho bahawe amatongo twe twari impunzi tuba mu rwanda twari ingo majana atatu n'ubu hamaze kwiyongeraho n'aba bagiye babyara zimaze kuba ingo majana ane na mirongo kuri perezida buyoya bacuravugaga bari hanze bose ni batanu kubera banse ko dutera akajagari mu miryango kubera ngo bahapa bari bamazeho imyaka myinshi tubavuga ati rero reka tubatuze aha muce mubaha amatongo kugira ngo ajye guteza akajagari mu- muri bene wabo basize kera ubu ntibaba bakihabaha baritereyemo ibitoki biti ubwo reka tubahe ngaha baduha imetero majana abiri ku mirongo itanu ubutambika bavuze ko bazokuraho imetero mirongo itanu ngo ni za leta aho twahinze barahatwatse kandi twahawe na perezida buyoya we yahaduhaye dukuye mu rwanda baduha imetero magana abiri kuri mirongo itanu none bahatwatse twararimye ntizotera bavuga ko bahagaritswe na komini busoni ico leta yoba igiye kuhakorera barabaza muri ico gice babamwo kiri mu karere ka bugesera gakunze guhura n'uruzuba ako gace k'imetero mirongo itanu niko bavuga ko kahabagoboka iyo imvura yataze ngo noneho rero ngo ubu n'aha leta ngo ntabwo tuzohakotesha ngo bazohakorera ngo iyindi mishinga kandi twari twarahejeje kurima turaduhagarika no gutera ubu twaraharetse nyine abatari bwarime nabo bararetse barimyeshije nabo ubusize buri ngaho bari gushaka rero ngo bakore metero mirongo itanu sinzi rero izo metero mirongo itanu ikintu bashaka kuzikoza kabisa kandi izo metero mirongo itanu ni naho hantu hava gutwaka niho hantu utera amasaka akaza niho hantu ushyiramo ibiharage hakaza igiharage kimeze neza naho aho handi utwo tumetero natwo tuzoba dusigaye ni ahantu habi nawe urahabona ukuntu hameze hano nawe nyine aho handi hameze gutya ahantu heza zahari izo metero mirongo itanu zonyine habuze umuzibukiro basaba ko bohabwa ahandi aba n'abakiri bato bavuga ko barukiye muri ayo matongo ntoye umugore vuba ampamani bampaye imetero cumi z'ubwaguke kuri ayo magana abiri adukuduga bakwiha izo mirongo itanu cyasigara akantu kava nk'ahantu agashika nkahajya rero nuko gusa niyo buvanga ubu bashaka kurangura indi migambi ya leta niba hari imigambi bashaka kuhakorera yindi ko boduha ahandi kandi urabona n'umusozi barawugaye niho twakura amahera yo gusuma none wumva uwo musozi mwawukura mwiye amabuye hariya murehe nyine niho twakora itini tubayeho ngaho nyene nk'ubu unyi none akavura nk'ubu kaguye umva twoca duteragira hehe twaramazemo kuharima batwatse twahejeje kurima duha umuzibukiro nyene tukagira nyene tubasi tugapfuma duhiga ahandi twogura nyene buramatari w'intara ya kirundo araremesha abo banyagihugu alentribere mutabazi arongoye iyo ntara avuga ko ata mugambi wo kubakura muri izo metero mirongo itanu z'amatongo yabo amenyesha ko komine busoni yabaye irabahagarika gatoya kugira itunganye neza aho bogeza kurima badasatiriye urubibe mutabazi avuga ko iyo komine yashizeho umugwi uriko urakurikirana aho bogeza gukorera bamaze kubona neza aho abarundi bogarukira gukorera badasatiriye cyangwa ngo barengane urubibe buramatari w'intara ya kirundo avuga ko bazoheza bakabarikurira kurima muri ico gice bahagaritswemwo vy'imfatakibanza mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika urakoze jean bosco mu kirundo tuve mu burundi tuje mu rwanda abacuruzi bo mu duce tumwe tugize akarere ka rwamagana barinubira ivyemezo vyafashwe n'ubuyobozi bwabo bibabuza guha ibicuruzwa abanyagihugu bafise- badafise mituwele ndetse n'abafise umwanda abanyagihugu bemeza ko ico cemezo kibabangamiye ni inkuru ya mugenzi wacu asumta kaboye ni ukubangamira abantu nk'ubwo afite makeya aba ushaka utwo tuzi two kunywa utariye se wakora ukabona mituweli mwese tuzareka gucuruza kandi batwake imisoro urumva wowe bizashoboka none bati abantu bajye baza mubarebe ko bafite mituweli mubarebe imyenda bambaye ko basa neza kugira ngo umuntu yinjire mu baze ngo ufite mituweli ibyo ntabwo nzi ko tuzabishobora sinzi aba ni abaturage bo mu murenge wa fumbwe mu kagari ka nyagasamo mu karere ka rwamagana ndetse n'abacuruzi binubira ibyemezo byafashwe n'ubuyobozi bwabo ibyemezo byasabaga abacuruzi kutakira abaturage badafite mituweli cyangwa abaturage badafite isuku ku mubiri no ku myambaro nanyarukiye mu kagari ka nyagasamo mu murenge wa fumbwe ahavugwaga ibi byemezo maze ninjira mu nzu batangiramo ibinyobwa n'ahasanze itangazo rimanitse ku rukuta ribuza abacuruzi kwakira abaturage badafite ubwisungane cyangwa bafite isuku nke nabaje nyiri ako kabari niba abakiriya nasanzemo yabanje kubasaba ibyangombwa dore uko yansubije gusa umuntu yakwinjira mu nzu ukamubwira ngo zana mituweli Wo- wohereje umuntu ngo sohoka agenda ntabwo waba ushaka kubaho mwese tuzareka gucuruza kandi batwake imisoro urumva wowe bizashoboka ni natwe muzatubarize icyo kibazo none bati abantu bajye baza mubarebe ko bafite mituweli mubarebe imyenda bambaye ko basa neza ibyo ntabwo nzi ko tuzabishobora abaturage nabo nasanze muri ako kabari bambwiye ko nta wigeze agira icyo abasaba ariko bemeza ko ari uburenganzira bwabo kuba bagira icyo baka mu gihe baba bahuye n'inyota cyangwa inzara urumva se wahata umuntu ngo natanga mituweli adafite amafaranga bikamubuza kunywa yabonye nka magana atatu ni ukubangamira abantu noneho n'iyo wabona n'ibyo bitatu bya mituweli iyo ugize umugisha urabitanga ako ntabwo byakubuza no kunywa icyo icyo- inyota yakwishe utariye se wakora ukabona mituweli ukavuga ngo banza unyereke mituweli mbona kuguha icyo nywa bibaho wowe ushinga akabari ushaka inyungu ubwe afite amagana abiri aguha ukamuha cyangwa akikumirira
ntabwo wasaba akantu ko kunywa ngo ni uko udasa neza hariya hari hari gitifu ntabwo yakwemera ubu ngubu tubonye tunasa gutya turimo kugenda ubwo reka tujye mu gishanga yadufata ntibyari bimenyerewe ko abaturage bataratanga mituweli bacibwa mu nzu z'ubucuruzi ibyari bisanzwe bivugwa ni uko umuturage utaratanga ubwishingizi mu kwivuza akunze guhura n'ikibazo mu gihe agiye kwaka ibyangombwa mu nzego z'ibanze mbese umuyobozi w'umudugudu aravuga ati ntuzangiza niba ikibazo nta mituweli watanze rwose urumva wajya ku murenge umudugudu yanze tugira ikibazo ari uko twatanze mituweli nibwo bacyumva kuyabona urumva byoroshye kandi baba bashaka ngo utangire umuryango wose nibwo ikibazo cyawe kizakemuka mufite ibibazo utaratanze mituweli ntiwirirwa unagerayo ntabwo wajyayo ikibazo cyihutirwa se ubwo nyine uburapo ugaceceka none se waba ujya kuvuga iki byaba ibyemezo byo kwima abaturage ibyangombwa ngo ni uko batatanze mituweli byaba ibi bishya bibabuza kugira icyo bagura bataratanga mituweli byose minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ivuga ko umuyobozi ubikora aba ari mu makosa umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu madamu kabaramba rivera asaba abayobozi guhagarika imikorere yise ko itanoze ubundi si umuturage udafite mituweli hari ibihano asabirwa nka biriya oya twarwanyije kwa kundi bajyaga bagurisha n'amatungo yabo ntabwo rero twavuza abantu ku- kugurisha amatungo y'abantu mituweli ni umuntu ugomba kubyumva akumva akamaro kayo akayatanga serivisi baha umuturage ntabwo bagomba kwitwaza mituweli biriya twabibabujije nawe nabwemeye ahubwo ngo amu- ngo amuhane ntabwo tubyemeye tuzahantu yari nabikuye n'iriya sinya ntabwo agomba kongera kwikoresha ahubwo nta mabwiriza nta hantu yaturutse turaza kwandika noneho hari guhera hejuru tubo- tubabwira bariya bantu batajya bumva ariko njye kiriya nari nabwemeye ngo babivano asumta kaboye ijwi rya amerika i kigali
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
inyuma yaho umwunganizi mu mishikirano ihuza abarundi yasohoye ubutumire bw'abazoja mu mishikirano y'inshuro ya gatanu amashyirahamwe hamwe n'imigwi imwe imwe itaronse ubwo butumire irabandanya kwandikira ibiro by'umwunganizi isaba ko nayo yoshigwa ku rutonde mu kanya gaheze frederic nkundikije yaganiriye na pamela mubeza harongoye ishyirahamwe alliance burundaise des activités et défenseur des droits de l'homme libera ntibashira kandi arongoye ishyirahamwe burundi solidarity international na gerard hakizimana harongoye ishyirahamwe folcon reka dutege amatwi eh, eh, gerard hakizimana atangura eh, ashikiriza icyumviro ciwe mwiriwe turamukiye turamukiye no twatwumviriza abo bose aho bahagaze aho bari turamukiye turasabye ko
murakomeye namwe turashima yego mwe turi kumwe kandi na professeur libera ntibashira kandi nawe nyene arongoye ishyirahamwe ry'abarundi eh, burundi solidarity international riherutse kwandikira umukuru w'umwe umukuru wa komisiyo y'ubumwe bwa afurika faki Maha- mahamat rimusaba kuronsa abarundi umuhuza atahuyegamiwe mwiriwe neza libera ntibashira kandi ni amahoro neza Murakomeye.
Ndaramu- na- ndaramukije bari kubatwumviriza n'aba- n'abatumire
murakomeye ni amahoro n'amahoro Ego me- reka dutangure kuri mwebwe nyene Libera ntibashira kandi mwikete mwandikiye umukuru wa komisiyo y'ubumwe bwa Afurika Musa Faki Mahamat muvuga ko mutizigiye umwunganirizi mu mishikirano y'abarundi mbega akizera ko iyo mishikirano izogira ikivuyemwo muri iki gihe umuhuza yamaze gusohora ubutumire nakakangana iki kuri mwebwe
Eh, kuri twebwe nta kintu kizovamwo na gatoyi Eh, eh, n'ikivyerekana ni uko eh, mu biganiro eh, vyabaye ata kintu barashikako kandi bamaze kugira eh, imishikirano ishika ine Eh, si si rero igira gatanu izova mu kintu kininiya Eh, ico ni ca mbere ca kabiri ni uko twihweje gushika uno munsi i- ivyashitsweko ni uko abagiye muri ivyo biganiro baherekeje ubutegetsi bw'i bujumbura kugira ah, ubutegetsi bw'i bujumbura bushobore gushira mu ngiro ah, ivyakozwe vyose ni ukuvuga ah, ivyerekeye ah, i- ibwirizwa shingiro rishasha murazi ko itariki cumi n'umunani z'ukwezi kwa gatanu habaye eh, referendum iryo- i- ibwirizwa shingiro rishasha rikajaho Eh, i- mu ncamake rero eh, abagiye muri ivyo biganiro baraherekeje ubutegetsi kugira bushire ingi- mu ngiro porogaramu zayo n'ubu iyi ya gatanu niyaba mu gihe yoba eh, ni ukugira eh, bategure amatora mu bihumbi mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri bazoherekeza i- uwo mugambi wundi wimirije eh, arivyo twumvise eh, ko ibizo- ibizoya- ibizo- ivyo bazoyaga ari eh, fedorute ni ukuvuga urupapuro uh, rw'inzira uh, rwo gutegura amate- amatora mu bihumbi mirongo ibiri na- eh, muvuze- y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri Libera muravuze ngo mu gihe amatora yo ah, imishikirano yoba hari amakuru muba mufise avuga ko iyo mishikirano idashobora kuba Eh, mwarakurikiye amakuru eh, ku maradiyo ha- haraba- hasohotse eh, nk'umuvugizi eh, nk'umu mm, ah, le vice president du parti eh, CNDD-FDD yaravuze yuko eh, ah, ama- nozeye ivyo biganiro vyobananiriza i burundi ko bidakenewe kubananiza hanze Eh, le premier vice president eh, nawe yaravuze yuko eh, ko ivyo biganiro ari uguta umwanya umuntu rero yumvirije abo babiri eh, biraboneka neza yuko bujumbura eh, i- i- idashobora kwitaba ubutegetsi bw'ujumbura budashobora kwitaba ivyo biganiro ariko na mwebwe muravuze ko ivyo biganiro ataco bizovamwo ikintu mwebwe mwobona cokorwa kugira ngo ivyo biganiro bigire akamaro bigire akamaro abarundi niki Ica- ica mbere coco ni uko abarundi bose twokwemeza yuko hari ingorane mu gihugu Eh, ibi vyerekana ni vyinshi Um, aha- abarundi ba- bari- habe- baba abaca ibihumbi amajana atanu barahunze kandi abandi babana bahunga hariho ubwicanyi ivyo ndiko bigaruka ko ni ibintu abarundi bose n'amakungu yemera ko hari ingorane ico ni ca mbere ica kabiri ni uko hari ingorane abantu bataza kuyaga kugira batore, batore umuti w'izo ngorane eh, icokorwa rero eh, ni uko hoba ibiganiro eh, vy'ukuri atawe bikumira hamwe eh, n'umufasha atawe yegamiye eh, uno munsi abariko barafasha bararetse eh, igice kimwe c'abariko baraganira bagiha ibintu byose nshaka kuvuga eh, yuko eh, muri- muribuka nibutse yuko eh, amakungu yose aba union africaine aba nations unies iba union européenne iba n'akajya karere bavuga yuko ibyino accord d'arusha atawoyikorako egome ico kibazo ni nico tubandanya cane gose ariko na- nashaka mbaze n'umushikirantari Gerard Hakizimana Re- re- reka mbese gatoyi nashambe mvunagure Eh, ni uko rero umu- ivyokorwa icokorwa ni uko haboneka umufasha mushasha ataho yegamiye no guhindura igihugu ibi- ama- ibiganiro biberamwo ikindi ca gatatu ni ico wokwiga kugira umuti urama abarundi bose boroherwe barongo amahoro n'umutekano eh, uwo muturama naho ni ukwiga ingene Ego me- reka ndabasabe Abarundi mumpe inyishungufi boshayura ngufi- mumpe Uburundi.
inyishungufi ngufi reka tubaze umushana Gerard Hakizimana nawe nyene ah, tubwire mwarandikiye umuhuza musaba ko ishiramwe ryanyu ryotumirwa hari inyishu muraronka mu kanya gato
murakoze cyane mukomeje kwivuga twarandikiye umuhuza hari ikigerekezo eh, ya kabiri aho twanditse dusaba ko eh, ishyirahamwe ryacu ryotumirwa iyo tukaba twashyizemo n'ayandi mashyirahamwe bwa mbere nk'ishyirahamwe gishinzwe kurwanya ikimenyane n'akangonamama ni uko dukorera mu burundi kandi tuzi ko birabera mu burundi aha rero tukaba twagombye twari twashatse kwereka umuhuza ko ibijyanye n'inyungu zatanze bitatu- bitadushimishije usanga hari amashyirahamwe yatumiwe atari mu gihugu ayo nawe ugasanga biri kuza mu gihugu naco afite aterera keretse ko eh, ahanini usanga ariko avuga ibintu bakura eh, kuri za mbuga ngurukanabumenyi rero tukaba twifuza ko eh, ishyirahamwe ryacu atawuryegamiye mu bijyanye na politiki eh, ryotumirwa Eh, kugeza uno munsi rero tuvugana eh, nta nyishu turaronka ariko kandi turabandanya gusaba ko eh, twotumirwa ikindi eh, dusaba naho twotumirwa tubona ko ibyo biganiro nk'uku kwezi kw'icumi eh, bitokunda ko muzi ko eh, abarundi babuze incungu na cane cane incungu za nkiya- eh, nkiya Loni nayo yo kwi- yo kwikukira hamwe n'incungu ya demokarasi rero bigatuma abarundi mu gihe bokwitaba batuba bahaye agaciro gakwiriye eh, iryo cungu muriko musaba muriko musaba ko ivyo biganiro byosubira kunguruzwa
icyo dusaba ni uko byunguruzwa hama kandi tugasaba eh, ko naho byokunguruzwa eh, bagombye gutumira botumira amashyirahamwe ari mu burundi yose kugira batumire imigambi yose kugira ashobore kwitaba ashikirize ahagaze kuko nayo a- a- azi ibiriko biraba mu gihugu canke akurikirana canke Ego me- yakurikiranye byofasha kugira kumbure umuti utorerwe utogwe mu gihe rero ivyo bitokunda eh, twebwe imishyirahamwe turongoye dusaba ko ibiganiro eh, byoca biheza bigatahukanwa mu gihugu kugira bishobore kwitabwa na benshi bashoboka eh, nk'uko twabishikirije mu itete twanditse uno munsi nta citwazo na kimwe eh, c'uko umuntu yovuga ko ibiganiro bishobora kubera inyuma hama ikindi novuga ko tutahuriyeko na mugenzi wanje eh, jewe si- simpakana umuhuza umuhuza aramaze gukora ibitari bike eh, kandi eh, novuga ko yateye intambwe mu byo yakoze murazi ko mu biganiro byaheruka yavuga ko ari ibya nyuma eh, bashyize ku bitari bike hari ibyo banditse rero twibaza ko eh, ibisigaye uno munsi ni uko abarundi bose bamenya ko igihambaye ari uko bajya hamwe bakumvikana bagategura amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri neza eh, kuko kanatsinda abarundi turi umwe Hama Yego, me- akwiye kudu- mu mu kanya gatoyi mu kanya gatoyi Abantu- Hakizimana mu kanya gato mur- murafise akizero ah, mu gihe ivyo biganiro vyoba kwigenekezo ah, byategekanijwe muri uko kwezi kw'icumi murafise akizero ko bizogira ico bivuyemo mu kanya gato Eh, bwa mbere twogira akizero mu gihe amashyirahamwe yose akorera mu gihugu yoba eh, yatumiwe mu gihe amashyirahamwe ataba yatumiwe ntitwifuza ko n'ibyo biganiro biba eh, twifuza ko eh, na leta hamwe n'abandi banyepolitike bose boca bayivamwo kuko ivyo biganiro nta nibyo byoba biriko biracagura vyoba biriko bikoresha ca kimwe n'akamwana mama dusanzwe turwanya nk'uko mu ikete twavyanditse Egome- twagituma ko kwivanga kwa bamwe bamwe mw'ivyo biganiro Egome- Vyaba ari ibintu twi- twamirira kure mbere tumakuru toki mu ntumbero yo kugomba kubuza ivyo bintu bibandanya biba Ego, me- madame Pamela mu- mubeza muri namwe murongo ishirahamwe ryandikiye muhuza risaba ko mwotumirwa hari inyishu muraronka
nta nisho turaronka kiretse ko eh, tu- dufise amakuru atubwira yuko hariho abafise ubwo butumire mugabo buba bufise twebwe ntiturimwo ikintu muriko murakora ni ikihe uh, muri iki gihe
turiko turabandanya tu- tuzosa tumwandikire tu- turiko tura- turababwira tubabwire ukuntu bimeze tugashikiriza ivyiyumviro vy'iwacu bisigura yuko tuvuga tuti ntivyumvikana na gatoya ukuntu a- aberekeye n'aya matata ari mu burundi a- badatumirwa nico cumve tuba dushikiriza amakungu eh, n'abandi bose bafise ijambo mu gihugu n'abafise ijambo mu karere mwihweje ibishikirizwa n'imirwi itandukanye murafise ikizero ko ivyo biganiro bizogira intambwe
biragoye ko bigira intambwe kuko eh, nizera mperutse kubabwira abafise ico bari guterera ntibariko baratumirwa kuko i- amatati yabaye mu burundi ingorane zabaye mu burundi zari zerekeye twebwe abanyagihugu bari mu burundi abari abari mu burundi ico gihe canke abahunze ubu buriho abanyagihugu ni kuvuga abakenyezi ugwaruka bari mu mashirahamwe nibo ba ba ba eh, aya matati ya- yashi- yabaye mu burundi nibo bahohotewe bikomeye nibo bashikiwe n'ingorane nibo babuze nibo ba- ba- ba- nibo bangajwe nibo ba- bafunzwe nibo niho havuyemo abapfuye mugabo hageze yuko hafatwa ha- hafatwe ingingo haja mu biganiro ugasanga abo nyine be- ba- begwa n'ivyo bibazo nibo batatumiwe
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na etienne etienne mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe etienne muri hehe
sabwe muri hehe
eh, tube twavuze yuko turi muri kirundo busoni akazina k'ikirundi ninde
ndiho ku bwayo murafite ikibazo murafite icyumviro turi ko tuvuga ku mashyirahamwe yanditse asaba ko yotumirwa nayo nyene mu biganiro eh, bizahuza abarundi mu minsi iri imbere imishikirano izoba mu minsi iri imbere duga ku ijambo ikibazo icyumviro
eh, murakoze murakoze cyane eh, ku bijanye n'ibi bintu ukuntu bimwe birakurikirana vrema twe tugerageje kuraba turabona yuko n'umuhuza ubwiwe n'umufasha wiwe nabo nyene ntibabona donc iyo urimo urakina umupira utabona igori riri kugira ujane uwo mupira nabwo nyene ntabwo uba uri umukinyi ureba neza aho ndimo ndashaka kuvuga ku iki kijanye n'ukuntu bajya bavuga ngo abantu ntibatonde ngo bariya ntibatonde uzi neza yuko uri umwere uravuga uti jewe ndaje nihagi- nihaze abantu bose hagira uwunyagiriza ikintu niba hari ikintu nagirwa nagirwe bose bakoranye urumva birya rero umuhuza aca avuga ngo ngo yatumiye hariho abo yatsinze birya vyerekana ko ari sisiteme aba afise bavuganye na leta ati bariya ubasimbe bibe biraburudubi kugira ibintu bibe biradindira
urakoze etienne reka A- a- a- gatoya gatoya gatoya duga ku nyarutsa sozera
Eh, ikindi nashaka kubaza nk'ikibazo kandi kigaragara ko ariho bituruka none union africaine east african community amakungu zaho ni none abo bantu ko bari abantu muri kahise k'igihugu bafise imbaraga none bo ubu basigaye barushwa ubwenge n'abarundi koko ku buryo basigaye nabo batabona iyo ibintu bija kuko ibatofata i- ibintu mu minwe bavuge bati turashinze itegeka ibintu tubitwara uko murakoze etienne reka duhe ijambo ah, batumire bagire ico babivuze ko ah, reka dutangure kuri gerard hakizimana duga ku ijambo nyishuza ku namwe twe eh, ubwamerege manishimire uwetienne eh, ariko kandi eh, ku bijyanye no gutumira canke ku bijyanye n'umuhuza byose novuga ko eh, bananiwe canke bafite ibyo bavugana na leta imbere kuriya babifise biraza ko eh, leta aba ariyo itanga urutonde rw'abantu bose batumigwa biraboneka rero ko umuhuza ku by'ukuri eh, yigenga eh, mu byo akora ariko kandi twebwe nk'uko twabishikirije kare eh, ntitwi- ntitwibaza ko umuti eh, w'ibibazo canke ukuja hamwe ariko tworeka abafite ibyo bagirizwa ngo bitabe ibiganiro ahubwo abo twibaza ko icyambere ari uko bajya imbere y'ubutungane hama beze bakabandanya bubaka igihugu eh, nk'abandi barundi mugabo ntitwifuza ko eh, tuguma mu kudahana nk'ibyagiye biranga akahise muzi byanatumye tuguma tubura abantu eh, ibihe bitandukanye eh, tugi- tubu- tugi- eh, ari byandi twavuga n'incungu zacu twagiye zirahagwa mukamuzi ko atagihe cahengeshanije abarundi bagumye babura ababo ari naco tuma twibaza ko uno munsi tutaba dushingira intahe ukudahana canke ngo twiyumvire ko ibiganiro bizoza bitora umuti ari ibiganiro bisimbataza ukudahana oya ibiganiro bizotora umuti ni ibiganiro bihurikiyemo bose ariko bari mu gihugu nk'uko nabivuze eh, amashirahamwe ariko akorera mu gihugu atari abantu bakura ibintu ku mbuga ngurukanabumenyi atari abantu bavuga ibintu uko bitari atari abantu ariko bakorana na opposition ego me- namwe madame pamela mubeza mu- ku bibazo n'ivyiyumviro byashikirijwe na etienne muduge ku ijambo
negira mbanze murakoze cyane negira mbanze nsu- nsubire hari ikintu ndashaka kubabwira ni uko si agaseseshwa rumuri birazwi neza yuko hariho amashirahamwe yitwa ko ari amashirahamwe ateka kazina muntu yegamiye ubona ko ahengamiye kuri leta hakaba n'ayandi mashirahamwe wumva ko ahengamiye kuri eh, kuri opposition
abo rero barabatumire ba frederic nkundikije mgenzi wacu yaganiriye n'abatumire ku bijanye n'ibiganiro bihuza abarundi yarusha muri tanzania niho duherereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha muri studio gatanu mwari kumwe na oriane itangishaka turabashimiye tubararika mu bandanye mwumviriza radiyo ijwi ry'amerika